kun sagalee ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadhaan masadiitti raadiyoonidhaaf televezyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa ani Tigisti gammeetii qophii keenyaarraa keessatti gabaasaalee taateewwan bara darbee jechuunis bara 2022 irratti xiyyeeffatan lama qabna qophii torbanii waa'ee uummata oromoo kana beektu laataa har'aa keessatti immoo marii jaalanneen dargaggoo muuxannoo jireenyaa addaa qabu tokko wajjin goote sin dhageechisna nu wajjin turaa dura garuu akkuma yeroo hundumaatu oduutu as aanaa rafaqaaduma radaadha.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjiniin anbafqaa dhumurdaati. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa namoonni haala gaarii adeemsi nageenyaa irra jiru danquudhaaf dhaabbatan jedhan irratti aarii qabaachuu isaanii yaada fuula tiwutarii isaanii irratti wixata kaleessaa barreessaniin ibsanii jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay haala nageenyaa irratti hojjechuudhaaf fedhii jiru dura dhaabbachaa akka jiran ibsuudhaan mootummaa eertiraatii fi namoota dhuunfaa mootummaa Itoophiyaa keessa jiran qeeqanii jiru. Hoggansa marabgamaa kan jedhan obbo Geetaachoon waan kadhatamaa jiran fakkaata jedhanii gama mootummaa Itoophiyaatiinis deeggartoonni hoggansa marabgamaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaa Itoophiyaa keessa namoonni isaan qubatti qaban eenyuun akka ta'an ifatti lafan keenye. Adda bilisummaa uummata Tigraay irra deddeebi'uudhaan waraanni Eertiraa Tigraayin gallakkisee ba'uu dhabuun isaa adeemsa nageenyaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Torban darbe namoonni ijaan arganii fi hanga'oonni mootummaa Itoophiyaa waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'ee gara daangaa isaatti deebi'aa akka jiru dhaabbata oduu rooyitersitti himuun isaanii ni yaadatama. Waliigalteen nageenyaa gareewwan lamaan gidduutti mallatteeffame humnoonni alaa akka Tigraay keessaa bahanii kan gaafatu akka ta'es ni beekama. Waggoottan darban keessa industiroota Itoophiyaa oomisha dhaabanii turan keessaa dhibbi tokkoof saddeettamii sagalii gara oomishaatti deebi'uun isaanii ibsameera. Ministeerri industirii mootummaa Itoophiyaa Milaakuu Allabel VOA'tti akka himanitti waggoottan darban keessa hir'ina maallaqaatiin rakkina bu'uura misoomaatii fi deeggarsa mootummaa hin qindoomneen kan ka'e industiroonni dhibbi afurii fi afurtamii ja'a hojii dhaabanii turan. Ji'a caamsaa darbe keessa sochii Itoophiyaan haa oomishtu jedhu jalqabuudhaan rakkinaawwan jiran hiikamanii industiroota oomisha barbaachisaa ta'an hojii jalqabsiisuun akka itti fufe addis tokkolee gabaaseera. Kutaa biyya Sudaan kibbaa jaangilee keessatti guyyoottan sadan darban walitti bu'iinsa raawwateen yoo xiqqaate namoonni ja'a du'anii hedduun madaa'uu isaanii akkasumas looniiwwan kumni tokkoo fi dhibba afuriif jaatamni haleellaa aanaa urood jedhamu keessatti raawwateen saamamuu isaanii hanga'oonni mootummaa naannoo jongilee ibsuun isaanii gabaasameera. Ministeerri odeeffannoo mootummaa naannoo jongilee Joon Saamu'eel Maaniyoon jiraattonni kutaa isaanii dargaggoonni hidhatanii naannoo ollaa bulchiinsa Piiboor keessa socho'an daangaa ce'anii. haleellaa raawwachuu danda'u jechuudhaan sodaa keessa akka jiran VOA'tti himanii jiru. Xiinxaltoonni siyaasa Sudaan kibbaa hokkorri biyyattii keessatti dhiyeenya kana mul'achaa jiru tarkaanfii atattamaa fudhatamuu akka qabu hubachiisuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n karoora tarsiimoo Sudaan kibbaa kan bara kuma lamaa fi digdamii sadiitii amma kuma lamaaf digdamii shanii hojiirra oolchuu jalqabuu isaa beeksisee jira. Adeenka Baadiijoo bakka bu'aan daariktera WFP kan Sudaan kibbaa akka VOA'tti himanitti boordiin dhaabbaticha. qarshii doolaara biliyoonii sadii fi qabxii torba sadaasa darbe keessaa ramaduu isaa ibsanii jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti Sudaan kibbaa keessatti namoonni balaa beelaatiif saaxilaman miiliyoonii saddeeti. Caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan kan ta'an yommuu ji'a ebilaatii amma adoolessaa keessa waan jireenyaaf isaan gargaaru barbaachuudhaaf adeeman haleellaan irratti raawwachuu akka danda'u ibsuu isaa deengi gahaay Sudaan kibbaa irraa VOA'dhaaf gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan keessatti erga mormiin mootummaa irratti geggeeffamu jalqabame ji'a afuran darbanii as namoonni dhibbi shanii fi kudha ja'a ajjeefamuu isaanii dhaabbanni as yuunaayitid Isteet keessatti maandeffatee fi waa'ee mirga namoomaa hordofu ibsee jira. Jaarmiyaan dhaabbata odeeffannoo sochii mirga namoomaa jedhamu wixata kaleessaa akka ibsetti kanneen du'an keessaa torbaatamni ijoolleewwan. Akka gareen kun dabalee jedhetti mormichaan wal qabatee namoonni amma ammaatti hidhamanii kuma kudha sagalii fi dhibba lama yommuu ta'an isaan keessaa dhibbi jaha fi saddeettamii torba barattoota. Mormiin Iraan keessatti gaggeessamaa jiru kun kan jalqabe walakkeessa ji'a fulbaanaa keessa shamarreen waggaa 22 fi maahisaa Amiinii jedhamtu seera uffannaa biyyattii hin kabajne jedhamte erga poolisootaan qabamtee hidhamtee booda mana hidhaa keessatti du'uu ishee hordofuudhaan akka ta'e ni beekame. Dilbata dheengaddaa hidhattoonni mana hidhaa kan mootummaa Meeksikoo irratti haleellaa raawwataniin lakkoofsi namootaan du'anii kudha torba ga'uu isaa hanga'oonni mootummaa biyyattii beeksisanii jiru. Mana hidhaa daangaa kutaa Teeksaasii magaalaa El Paasootti dhiyaatee jiruu fi Siwudaad Hu'aareez jedhamee beekamu irratti haleellaa raawwate kanaan waardiyyoonni mana hidhichaa kudhan ajjeefamuu isaanii ministeerri nageenyaa mootummaa Meeksikoo Rooza Ayiseelaa Roodirigeez ibsanii jiru. Namoonni mana hidhichaa irratti haleellaa raawwatan konkolaataa waraanaa kan rasaasaa isaanii hin rukutamne fayyadamuudhaan akka ta'e kan ibsan Roodirigeez tarkaanfii kanaan hidhamtoonni 25 mana hidhaatii miliquu akka danda'an himaniiru. Hidhamtoonni miliqan kun miseensota garee yakka raawwattootaa Meeksikilees gaang jedhamee beekamuu fi garee baala sammuu namaa adoochu daldalu kaabirookaa jedhamee beekamu wajjiniin kan hidhata qabu akka ta'e hanga'oonni Meeksikoo beeksisaniiru. Ji'a gayyaa darbe keessa mana hidhaa kana keessatti okkorri ka'e mana hidhichaatii alatti babal'ate namoonni kudha tokko du'uun isaanii gabaasameera. Hanga'oonni mootummaa Yuukireen qibxata har'aa akka jedhanitti misaa'iloonni waraana Raashaa irraa dhukaasamanii baha kutaa Dooniski keessatti magaala Diruuzii Kivaakaa, kaaba lixa Kirkeevii fi kibba baha Dimpiroo Peetirooviisk irratti haleellaa raawwatanii jiru. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskii wixata galgala ergaa suur-sagaleedhaan dabarsaniin Raashaan diroonota yookaan xiyyaarota nammalee Iraan keessatti hojjetaman fayyadamuudhaan haleellaa itti fufiinsa qabu raawwachuudhaaf akka qophoofte mootummaan isaanii odeeffannoo argachuu isaa beeksisanii turan. Dirooniin Raashaa Iraan keessatti hojjetaman kun saddeettamni isaanii rukutamanii akka kufan kan ibsan Zelenskiin humni ittisaa haleellaa samiirraa kan biyya isaanii tarkaanfii fudhatee fi galateeffatanii jiru. Sanbata dheengaddaa waraanni Yuukireen haleellaa misaa'iloo. Magaala Maakiviikaa irratti raawwateen loltoonni jaatamii sadii du'uu isaanii Raashaan wixata kaleessaa beeksistee jirti. Ministeerri ittisaa mootummaa Raashaa akka jedhetti Yuukireen misaa'iloota Yuunaayitid Isteetsi irraa argatte ja'a dhukaaste afuran isaanii magaala Maakiviikaa kan rukutan yommuu ta'u lama immoo qolatamaniiru. Haleellaa misaa'ilaa kanaan konkolaattonni waraana Raashaa kudhan barbadaa'uu isaanii ajajni waraana mootummaa Yuukireen mirkaneesseera. Dhumarrattis sirni awwaalchaa taphataa kubbaa miilaa beekamaa biyya Biraaziil kan Peelee guyyaa har'aa bakka dhaloota isaa magaala Saantoos keessatti raawwatamee jira. Wixata kaleessaa irraa kaasee deeggartoonni isaa istaadiyoomii inni garee Saantoosii fi irratti taphachaa ture viillaa Beelmiiroo keessatti argamuudhaan nagaa isaanii isa dhumaa itti dhaamaa turan. Namni maqaa dhalootaa Ediisan Araantes Doonaas Simeentoo jedhamuu fi maqaa Peelee jedhamuun addunyaa maratti beekamu. Umurii isaa waggaa saddeettamii lammaffaa isaa irratti dhibee kaanseriitiin Kamisa dheengaddaa du'aan boqochuun isaa ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjin turtii gaarii.
si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas immoo karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessanis achumaan nu biraan gahuutti fufaa jennaa waan afeetti ceena. dubbii himaan kaawunsilii dhimma nageenyaa biyyoolessaa yuunaayitid isteetsi joon kirbii gareen marsenarii giruup jedhaman an raashiyaa yakkamtoota bobbaasaa akkasumas kooriyaa kaabarraa meeshaa waraanaa galfachaatii dhibba isaanii babal'isaa jiranii jechuudhaan muddee darbe keessa beeksisanii turan. gabaasa gaarii naayiskiitiin qindaa'ee jaalanneetu dhiyeessa.
dubbiimaan mana maree nageenyaa kan yuunaayitid isteets joon karbii akka jedhanitti gareen loltoota bitamanii bobba'anii kan raashaa waagnar jedhaman akkuma waraana raashaa hanqina hojjetoota isaa mudateef jecha namoota yakkaan himatamanii mana hidhaa keessa jiran qacaratanii bobbaasaa jiru hoogganaan garee waagnar yevgenii prigozhin dhuunfaadhaan gara manneen hidhaa raashaa deemee yakkamtoota sarara waraanaa isa duraa irratti akka waraanatti bobbaasu ni yaadatamaa jedhan karbiin.
It seems as though Mr. Prigozhin is willing to just throw Russian bodies into the meat grinder uh, in, in Bakhmut.
Prigozhin reeffa namoota raashaa kana bakka foonni itti daakamu kan baakmuut keessatti darbachuuf fedhii waan qabu fakkaata. Dhugaa dubbachuuf torbanneen dhiyeenya kana asitti lola gaggeeffame kanaan loltoota waagnar gara kuma tokko kan ajjeefaman yoo ta'u kuma tokko kana keessaa harki sagaltamni kanneen yakkaan himatamanii turan jennee amannaa jedhu karbiin. Olga Raamaanoova hundeessituu garee mirga lammii warraashaa kanneen hidhaa keessa jiraniiti. Isaanis akka jedhanitti.
They are not interested in ideology. They were interested in freedom. They wanted to be free to act as they did while being part of a gang.
Isaan ilaalcha yaadaa irratti fedhiin qaban. Fedhiin isaanii bilisummaa ture. Akkuma yeroo qaama baandaa yeroo turanii san bilisa ta'anii sosso'uu barbaadu. Mana hidhaa fi naamusa eeguu akkasumas kanneen biroorraa walaba ta'uu fedhan.
Dhiibbaa gareen Waagner geessisu dabalaa jira jedhu karbiin hoogganaan garee Waagner. waraanni raashaa yukreen keessatti kufaatii tarsiimoo isaan mudate jechuudhaan irra deddeebiin ibsaa jira xiinxaltoonni akka jedhanitti ministiriin ittisaa raashaa duula qacarrii garee waagnarii fi deebii hamaa kenneera.
Wagner group is actually competing with military units of the Russian uh, army.
Gareen Waagner dhugumatti kutaalee waraanaa raashaa waliin wal dorgomaa jira. Manneen hidhaarraas bobbaafamaa jiru jedhan. Hidhamtoonni gara jabeeyyiif akka ta'antu yaadama garuu leenjii waraanaa qabu jechuu miti. Kunis waraanni raashaa hammam akka dadhabe agarsiisaa jedhan. Amma soorata ba'anii ka jiran miseensi waraana Yuunaayitid Isteets Birgaadir Jeneraal Piiter Ziwaak akka jedhanitti.
When you have alternate forces, alternate forces to your main forces because they can't get it done.
Yeroo humni waraanaa dhaabbataan qabdu hojii irraa eeggamu bakkaan gahuu waan dadhabeef humna biraa akka filmaata lammataatti qopheeffatee itti dabalu kuni haala waraanni raashaa keessa jiru bifa gaarii akka hin taane calaqqisiisa.
Namoonni yakkaan hidhaa keessa jiran hedduun garee waagnaritti makamuu kana hidhaa keessaa ba'uuf akka ta'etti itti dhaga'ama. Roomaanovaan akka jedhanitti. waraanuuf kaka'umsa ka qaban osoo hin taane akka carraa bilisummaatti ilaalu ta'us garuu baay'een isaanii erga waagnaritti makamanii booda miliquu yookiin yaada ofii jijjiiranii gama humnooti waraanaa yukireenitti makamuuf yaalu kun immoo waan gareen waagnar gaarummaan hin fudhannedha fakkeenyaaf walakkeessa baatii sadaasa keessa viidiyoo miliqee ba'e akka agarsiisutti jedhan gareen waagnar miseensota isaa bobbaase keessaa. kan gara yukireenitti harka kennatan madooshaadhaan tumuun ajjeesuusaa agarsiisaa jedhan.
Many agreed to join Wagner Group, hoping to immediately run away. That's why tons of them surrendered, in fact, just.
Hedduun isaanii battalumatti jalaa miliqna abdii jedhuun garee waagnaritti makamuun walii galan. Kanaafis hedduun isaanii harka kennatu. Kanaaf jechas ajjeechaan murtii seeraan alaa an irratti geggeeffamu. bakkitti pirgoziin dogoggores kana ajjeechaan kun yakkamtoota rifachiisee miliquu yaaluu dhaabsisa jedhee ture garuu isaan salphaatti garee waagnaritti makamuu dhaaban.
basaasni yookiin tikii yuunaayitid isteets akka jedhutti garee waagnar meeshaa waraanaa qabu hanga tokko kooriyaa kaabaarraa akka argataa jiru hin mul'isaa jedhan karbiin. odeeffannoon ministiriitti isaa yuunaayitid isteets biraa argame akka agarsiisutti fe'umsi meeshaa waraanaa ni jalqabaa. kooriyaa kaabaa irraa baatii sadaasa dabre kan ergame yoo ta'u kunis murtii manni maree nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa dabarse cabsu akka ta'e karbiin dabalanii hubachiisaniiru.
daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma qophii torbanitti dabarra. waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. Naafii guddinaa dargaggeessa umuriin isaa waggaa 23ti. Umrii isaa kana keessatti jireenya mana maatii ofii ijoollummaadhaan dhiisanii bahuu kaasee hanga ofii of danda'anii jiraachuu gidduu imala dheeraa keessa darbuusaa ibsa. jaalannee gammadaatu bakka jiraatu finfinnee irraa toora iskaayipiitiin naafii dubbisee kinooti.
Dargaggoo naa fi guddinaa yeroo kee fudhattee nu dubbisuuf dhiyaachuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomne.
Galatoomne adda jaallanneewwan naaf feerti.
Egaa ijoollummaa keetti waan si mudateerraa kaana maaltu ta'e jireenya kee irratti?
Ijoollummaan sababa hin qabuu fi ijoollummaan na baasee yaada. Daandiirra jiraadde waggaa kudha sadiidhaa umriin kiyyaa mana kiraayii mana. Kiraayi gaafa kireeffadhee guyyaa birrii dhibba lamaa fi shantamii natti fakkaata. Mana kiraayi kireeffadhee baay'ee mana dhiphate kan man keessa ciisee keessaa bahudha. Kireeffadhee lootorii naannessuun jalqabe. Lootorii naannessuun jalqabee halkan nan baradha. Guyyaa naan lootorii sana naannessaa. Yoo aduu teessa aduudhaan nan naannessaa. Yoo rooba teessa roobaan nan naannessaa. Baradhee hanga kutaa saddeetiitti halkan baradhee.
Egaa hojii lootorii naannessuu jette isa malee kan biraa maal hojjette?
Jabiloo kan jedhamu kan mormatti hidhatanii maastikaa kana sooftii kana afaan naannessan ture. Leestores hojjedheeraan ganna ganna yeroo bokkaan dhufu hin mijatu lootorii kana naannessuun magaalaa keessa naannoon hin mijatu. Kanaafuu iddoo tokko taa'een leestoroo hojjechuun jalqabe. Leestoroon hojjedhaa akkasuma. Akkasuma akkasuma jechaan baradhee hanga kutaa saddeetitti.
Egaa mana kiraansaa birrii dhibba lamaaf shantamaa kireeffattee hojii amma jette kan hojjetaa ammam jiraata?
Waggaa shaniifidha kan lootorii naannessee leestoroo caakkoo beexaraa guudhaa fi lootorii naannessuu kana waggaa shaniin hojjedha. Kutaa kudha tokkoo fi kutaa kudha lama hojii hoteelaa jalqabeen kan baradhe.
Finfinnee keessatti jechuudha.
Finfinnee keessatti baay'ee.
Hojiin isaa maal ture?
Nama keessummeessu, hojii keessummeessu ture.
Mana nyaataati?
Mana nyaataa keessummeessu.
Egaa waan sana godhuun immoo walitti dhufeenya namaa wajjinii muuxannoo isaa qabaachuu qabdaa. Keessummaa simachuu waan akkas akkasii sitti bitaachaane yookiin si rakkisne?
Na rakkisee ture. Biiraa Awaash kan jedhamu jira biiraan. Banuun illee danda'uun ture namoota na duraa galanii naabanaa jedheen itti argisiisa itti laadhee naabanaa natti argisiisaa turanii hojii hoteelaa illee ani hin hojjenne kana duras hojii hojjechaa ture hojii harkaan hojii humnaatuun ta'een lootorii naannessuudha akkuma isin jedhee baay'ee humna hin gaafatu baay'ee humna hin gaafatu ture inni kun immoo hojiin kun fiiguu gaafataa asii fachi fiiguu gaafataa xiqqoo cimataa. Ijoolleen turanii ijoolleen nama dagsiisan.
Qaruuraa amma biiraayyuu banuun beektu jechuudha.
Akkas ture.
Mindaan kee gaasa daandiirra deemtee hojjetturra amma xiqqoo fooyyee ta'aa jedheen yaada. Sana booda maal yaaddu?
Mindaa caalaa namni kan namni tippii kan jedhamu kan namni kaa'ee bahu isatu caalaa jijjiirama qabaa. Kan jedhee yaadan isarratti jijjiirama guddaa argadhe hin jiraa. Barumsallee itti fufee barachuudhaaf nan yaalaa. Isa booddee hojii kana bukkeetti immoo barnoota garaagaraa barachuun qabeedhee murteessee moodeliingii barachuun jalqabee moodeliingii baradhee fixee mancaaf qaadii iyyama konkolaachisummaa kan jedhan kanas bukkeetti barachuun jalqabe. Hoteeluma sana keessaa tan hojjedhu iyyamsiifadhee. na dhukkubees jedhee nan ba'a.
Feesbuukii kee irratti miidiyaa hawaasummaa tokko tokko irratti uffata aadaa faashinii gaafa agarsiistu jira.
Magaalaan keessa jiraadhu kana keessatti maaliifin aadaa kiyyaa mul'isu hin jedhan ture baay'een agarsiisuun qabaa baanee mul'achuu qabna jedhee yaadan ture kanaafidha faashinii kan faashinii nan jaalladha uffata aadaa nan jaalladha Kan saba adda addaa uffadhee suura nan qaba. Kanumaafidha hojii kanatti seeni.
Atta miree ammatti gammadaa jirtaa inni na guddisa jettee yaaddaa?
Ee na guddisa jedhee yaada. Biyya keenya keessatti xiqqoo namni waan fudhatu ta'ellee an immoo dudduubatti hin deebi'u. Namni si fudhachuu dhiisuu danda'a. Uffata uffattu irratti si arrabsuu danda'a. Maal kalarii bifati filattee. hojjettu irratti namni si arrabsuu danda'a. Kanaafiyyuu waan gaarii fudhadhee gara fuulduraatti deebi'uun qaba jedhee yaadaan.
Egaa ammas keessumsiisuu isa hoteela keessaas waluma cina deemsisaa jirtaa jechuudha.
Eeyyee isas hojjechaa jira malee.
Iddoo amma jirturraa gara fuulduraatti jireenya kee gaafa yaaddu garamitti kallattii kamitti deema jettee yaaddaa dargaggoo naaf.
Amma Itoophiyaan neekist toop moodel kan jedhamu irraan dorgomaa jira. Beeksisa garaagaraa hojjedheen jira. Gara fuulduraatti aadaa kiyyaa addunyaa irratti beeksisuun qaba. Akkuma addunyaa irratti baay'ee beeksisuun fedha. Yoonaaf har'a naaf mijachuu didallee boora akkan hojjedhee irra gahu abdiin qaba jedhee yaada.
Dhuma marii keenyaa irratti waan jechuu barbaaddu qabdaa?
Waan jechuu barbaadu nan qabaa. Ijoolleen keenya Finfinnee kana keessatti dhufanii hojii garaagaraa itoo hojii hin tuffatiin hojii hojjechuu qabu. Wanta xiqqoo irraa ka'anii guddachuu waan danda'anii fi dhufanii illee buraayyuu wayii dammoo sabbataa taa'uu miti giddugala magaalaa dhufanii hojii hojjechuu qabu. Manni barumsaa moodelii afaan Oromoo hin jiru Finfinnee keessa. Namni Oromoo ta'e illee mana barumsaallee hin qabu. Mana barumsaa moodelii hin qabu. Kan hojjetan ijoollee keenyadha nan argaa. Eessatti illee afaan garaagaraadhaan kan deemanii hojjetanii ijoollee keenyadha. Garuu manni barumsaa moodelii hin jiru magaalaa Finfinnee keessa. Namni Oromoo ta'e illee namni qabiyyuu hin jiru. Kanarratti abbootiin qabeenyaa wayii namoonni qarshii qabanii hojjechuu qabu jedhee yaada.
Dargaggoo naafii guddinaa deebiinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomi adda jaallanne ulfaadhu waan naaf feete.
Kan daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii tokko nuuf garas ceena. bara darbe kana bara 2022 biyyoota naannoo sahal dhihaa afrikaan akka burkina faasoo maalidhaa fi nijer dabalatee naannoo san keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin duuti dhibbeentaa shantamaan dabaleera akkuma jeequmsi dabalaa dhufeen dhiibbaan raashiyaatii fi tasgabbii dhabuun siyaasaa akkasumas immoo funqolchi mootummaatii fi lakkoofsi namoota qe'eerraa buqqa'anis dabalaa deemeera. kanarratti gabaasaa heenrii weelkins magaalaa guddoo niijer niyaaminirraa nu erge bafqaadutu dhiyeessa.
Hokkorri kutaa ardii Afrikaa Saahil jedhamee beekamu keessatti adeemaa jiru. Bara 2022tti waggaa kudha tokkoffaa isaa keessa kan jiru yoo ta'u, rakkinichi ammas daran hammaachaa deemaa jira. Kuusaawwan odeeffannoo bakkeewwan hokkorri itti taasifamaa jiran irratti xiyyeeffatan akka agarsiisanitti bara darbee 2022 keessa hokkora kanaan namoonni kuma sagal ta'anii du'anii jiru. Kunis bara isa chaanu lakkoofsa isa kuma ja'a ture irratti dabaluu isaa agarsiisa. Akka xinxaltoonni jiranitti biyyoottan kutaa saahil keessa jiran walitti bu'iinsa adeemaa jiru kanaan hedduu bututanii jiru. Akka suur sagaleewwan saba himaalee tokko tokko irratti bahanii agarsiisanutti jiraattonni naannichaa michuuwwanii fi falaawwan addunyaa fedhaa jiru. Warreen naannicha keessa jiraatan kan akka nama biyya Niijeer kanaa Baachiruu Awdira'aagoo raashaan nageenya burkiina faasootii fi dawaa gaarii ta'uu dandeessi jedhanii amanu.
We have been with France for years. If they really wanted to help us with terrorism.
Waggoottan dheeraadhaa fi Faransaayii wajjiniin turre. Dhimma shororkeessummaa irratti ittuu gargaaruu fedhanii yeroo dheeraa dura gochuu danda'u jennee amanna. Yoo michuun kee dhimma si barbaachisu irratti sin gargaarre bira darbitee kan si gargaaruu danda'an wajjiniin michoomta. Karaa kanaan gara raashaatti deebi'uu qabna jechuudhaan ibsanii jiru. Barri 2022 Firaansi sochii waraana ishee maalii keessa maandhiffatee Burkiina Faasoo keessatti taasifamaa ture xumuruu ishee kan agarsiisedha. Firaansi mootummaa loltootaa isa maalii bulchaa jiru wajjinis walitti dhufeenyi ishee diilallaa'aa ta'ee jira. Firaansi yeroo ammaa sochii waraanaa ishee isa kutaa saahil keessatti jiru harka caalaa gara Niijeeritti jijjiirtee jirti. Maalii keessatti waraana Firaansii kan bakka bu'ee jiru waraana dhuunfaa kan biyya Raashaa Waagner Group jedhamudha. Waraanni kun haalli nageenyaa gamas jiru akka itti fufu taasisuu isaatii fi sarbiinsa mirga namoomaatiin kan himatamaa jirudha. Burkina Faso keessatti ji'a fulbaanaatii kaasee erga waggaa tokko gidduutti fonqolchi mootummaa yeroo lammaffaa fi taasifame booda deeggarsi raashaa fi balaaleffannaan Firaansii mul'atee rakaalee fi qabeenya Firaans irratti mormii fi haleellaan raawwatee jira. Yeroo ammaa Maalii fi Burkina Faso keessatti mootummaan walloltoota aangoo qabatanii mootummaan isaan dura ture nageenya mirkaneessuu hin dandeenye jechuudhaan balaaleffatu. Hokkorri kutaa Sahel keessatti jiru 2023 keessa maal fakkaachuu akka danda'u irratti xiinxalaan VOA'n gaafatee fi Maayikil Shuurkiin jedhamanu deebii kennaniin maalii keessatti rakkinichi akka itti fufee jiru uummanni biyyattii akka hubatu ibsanii.
We have been with France for years. If they really wanted to help us with terrorism, Uummanni Burkiina Faasoo harki caalaan gargaarsi addunyaa caalaan waan isa barbaachisu natti fakkaata. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsii caalaa keessa seenee mootummaa Burkinaabee akka gargaaruun fedhii qabaa jedhan. Akka xiinxaltoonni dabalanii dubbatanitti haleellaan gareewwan shororkeessitootaa kutaawwan kaaba Aayiverikoos, Gaanaa, daangaawwan Toogoo fi Beeniiniin daangessan irratti itti dabalaa adeemaa jira. Akka gareewwan mirga pireesii fi falmanuu jedhanitti gabaastonni miidiyaalee addunyaatii fi gaazexeessonni gara burkiina faasootiif maalii akka hin seenne waan dhorkamanii fi walabummaan pireesii sarbamaa jira. Falmitoonni mirga namoomaa naannoo gama isaaniitiin akka jedhanitti dhiibbaan mirga namoomaa irratti raawwatu naannoo kanatti itti fufee jira. Daawudaa Diyaaloo hoogganaa garee mirga namoomaa garee farra warreen yakka raawwatanii itti gaafatamummaa irraa hambisamanii fi kan ciigoo hawaasaa irratti hojjetu Burkiina Faasoo keessaa socho'uuti.
It must be said very clearly that since January to the present day, we've noted great sadness and bitterness as the security situation Amajjii darbee kaasee amma ammaatti haalli nageenyaa waan gadi bu'aa adeemaa jiruu fi gaddii fi haalli hadhaawaa ta'e mul'achaa jiraachuun isaa ifatti dubbatamuu qaba. Haala nageenyaa gadi bu'aa adeemaa jiru kana cinatti hokkorri mirga namoomaas itti fufee jira jedhan. Mootummaan loltoota Burkiina Faasoo duula shororkeessota irratti taasisuu fi namoottan fedhii isaaniitiin lolan kuma soddoma akka haaraatti galmeessaa akka jiru ibsee jira. Gareewwan mirga namoomaatii fi falman garuu akka jedhanitti warreen fedhii isaaniitiin galmaawaa jiran kun hojii gareewwan shororkeessitootaa hojjechuudhaan sarbiinsa mirga namoomaa akka raawwachaa jiran dubbatu. Walumaa galatti hokkora kutaa Sahal keessatti raawwatamaa jiruun namoonni miiliyoonii lamaa fi miiliyoonii walakkaan jireenya isaanii irraa buqqaa'uu isaanii ibsee jira. Gabaasni Henry Wilkins Niijeer irraa qindeesse kun.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid-19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa qophiiwwan har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan akkuma yeroo hundaatu imeelidhaan hoornaat viyoonis daakkaam hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk daakkaam silaash viyoo afaan oromoo tiwutareedhaaf instaagiraam irratti at viyoo afaan oromoo jedhaa nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. piroodisariin keenya har'aa nugusuu taammireetii gulaalan suur sagalee lateera amantee waahiloota keenya biyyaaf as waashingtan diisii irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.